iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatanu itariki cumi na zibiri cumi na zitanu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkundikije agiye kubashikiriza amakuru ahanini aza kwibanda ku makuru yerekeye uburundi ntimubona ko hariyo abantu muvuga nti reka ndabivuge mbere no mu rurimi rw'igifaransa iresponsable abantu baza ku iradiyo ngo turafashe ubutegetsi bakagumura uyo ni pascal nyabenda mukuru umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd inkuru co kimwe n'izindi nkuru twateguriye turagaruka ko mu kanya kari imbere dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aho ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika yo mu buseruko biriko birarega abasirikare b'igihugu ca sudani yo mu manuko ko batyoza agatekakazi na muntu muri iki gihe bariko barakora ibitero ku mirwi irwanya ubutegetsi itangazo ishyirahamwe igade ryasohoye uyu munsi ku wa gatanu rivuga ko intumwa zari zijejwe kumvikanisha impande zose zaronse amakuru y'imvaho avuga ukuntu abasivile bahigwa buhongo hamwe n'ukuntu agateka na muntu gahonyangwa mu mihana yo mu ntara ya Unity State hamwe no mu ntara ya Upper Nile itangazo ryasohowe uyu munsi n'ishirahamwe IGAD rijejwe iterambere muri iyo ntara rivuga kandi ko abasirikare ba leta bimye intumwa ziserukira ishirahamwe IGAD uburenganzira bwo kwidegemvya mu bisagara vyo mu ntara ya Unity State na Upper Nile kugira ngo zitohoze ivyo birego vyatanguye gushikirizwa kuva aho batanguriye ibitero kuri iyo mirwi kw'igenekezo rya mirongo irindwi ry'ukwezi kw'indwi abatetsi bo mu gihugu ca Somalia batangaje ko ingabo za leta zigaruriye ibisagara umurwi w'intagondwa Al Shabab wari wafashe mu masaha ya kare uyu munsi kwa gatanu muri amatari w'intara ya Shabele yo mu manuko Abdul Kadir Mohamed Nur yabwiye radio ijwi ry'Amerika ko abasirikare ba leta bakoze igitero co kwigarurira ivyo bisagara biri ku birometero 75 vy'umurwa mukuru Mogadisho iyo nkuru yemejwe kandi n'ingabo zishirahamwe Amisom iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika risaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twumvikanira kuri radiyo inshuti ya bose kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya imeri radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderese voa radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nk'uko twabivuze amakuru yacu uyu munsi aza kuyibanda cyane cyane ku makuru ariko aravuga mu rundi muri iki gihe kuva mu gitondo twabashikirije amakuru avuga ibyerekeye ukuntu perezida w'uburundi yatahutse mu gihugu n'ukuntu umutekano wifashe muri iki gihe tukaba rero duhiriwe duhishije ko turi kumwe n'abamenyeshamakuru b'ijwi ry'amerika i bujumbura desire hatungimana hamwe na tabita mukamusoni nashaka ntanguriye kumushyira ntayo desire hatungimana atubwire ibintu bishasha bikorera muri iki gihe kuvaho tuganiriye desire
ego fredi ibintu bishasha bigiye kuba ni uko umukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkurunziza agiye gushyikiriza ijambo abarundi ahanini rero akaba yagarutse cya mbere hariko no gushimira imana kubona ngo ashobora kuba akiri umukuru w'igihugu kuko ngo hari abantu akagwi kashatse gusenyura ubutegetsi bwiwe mugabo akavuga yuko ako kagwi ngo atabyareka gushobora kuko ngo abarundi bamaze kumenya intambwe ya demokarasi ikintu kinini yashimikiyeko ni uko ngo ikambi ya batayopara na kamuha ngo zamye zirangwa no gusenyura inzego z'igihugu mu myaka yahera bajye kuraba icyo kibanza ikintu bakoreramwo mukaca mwumva rero yuko ayo makambi agomba yimugwe bahashyira ikindi gikorwa kitari icy'abasirikare hanyuma ibindi petero nkunzi yagarutse ko ni uko ngo abarundi bakubahiza demokarasi bakama minsi yose na ntaryo bamenya yuko gusenyura inzego bitandukanye n'intwaro rusange petero nkurunziza rero ijambo ashikirije abarundi benshi bari baryiteze kuko hari hamaze iminsi havuga ko habaye kudeta hama bayigize bakavuga ko bafashwe mugabo abantu bakaba bibaza ati none umukuru w'igihugu arihe kugira ashikirize ijambo ry'ihumura abarundi kugira bamenye koko uramutse igihugu uno munsi akaba ahegiye kubikora muri kino kanya rero petero nkurunziza akaba ahegiye kwerekana ko aramutse uburundi yuko abagize kudeta y'abataye kuw'amazi wavuze desire amakampi yamenyekanye kubera amakudeta nk'uko mwabivuze ayo makambi azokwimurwa azokwimurirwa he abasirikare bahora ba- bari muri ayo makambi bazokurwa canke bazokwimurirwa mu yandi makambi
wumvise ijambo umukuru w'igihugu yashikirije yavuze ko ngo aho ayo makamba ari bazohashira ngo ibindi bazohakorera ibindi bikorwa ni ukuvuga yuko eh, izo kambi zizohava bahashira ikibuga cy'umupira bahashira ishuri cyangwa ivuriro nta na kimwe bavuze gitomoye ariko ni umugambi ibyo aribyo byose umukuru w'igihugu yamaze kubivuga ni umugambi yamaze gushikiriza ngira igihe mu matora yimirije yotorwa ko ari wandanya ari umukuru w'igihugu ashobora kubishyira mu ngiro ariko rero twibuke twibutse abariko badukurikirana yuko yimirije amatora igihe atotorwa abaje hari igihe batofata iyo ngingo ko muri kino gihe umukuru w'igihugu eh, mu bijanye na politiki amaze gutanga dosiye yiwe mu mugwi eh, w'igihugu ujejwe amatora hari amabanga menshi eh, a- ataba agishoboye gushira ku igikomo kubera aba amaze kuja mu bahiganirwa kuba umukuru w'igihugu bibaza rero ko naho yabivuze uravye mu vya politiki usanga ari iciyumviro kuko ntibishobora kujya mu ngiro muri kino gihe uravye ububasha afise na burya amaze kuba umukandida w'amatora yimirije igihe yotsinda ngira niho ico kintu kijya mu ico kintu yiyumvira kijya mu ngiro igihe wotsinda uwundi asha izo kamba ashobora kuzigumya Mu- ni ikintu rero uca ubona ko muri kino gihe eh, hataragera yuko bavuga ati bazokora abasoda bazoshirayo iki ni ibintu ni icyumviro ucuma umugambi w'uwo mukuru w'igihugu ariko araha- ariko arahiganirwa ikibanza muri icyo gihe amaze gutsinda icyo kibanza atashyira mu ngiro ibyo yiyemeje nawe wundi uhatsinze uwundi nawe arashaka kuvuga ati ahubwo izo kambi ntizibandanye ego me urumva ko kugeza uno munsi havuga ngo hazogeka cyangwa hazogekiriye ego me Desire urakoze ariko utugume hafi turashaka gusubira kugutera kamo turi kumwe kandi na Tabita Mukamusoni uwundi munyesha makuru w'iradiyo ijwi ry'Amerika mbega Tabita mwaramutse neza ijambo perezida yashikirije ku bwanyu abantu mwayaze baryakiriye gute
Fredi mwiriwe nako abantu rero nta bantu turayaga benshi kuko iryo jambo rishikirijwe ubu nyene ubu nyene mu makuru yo eh, yo mw'iradiyo iradiyo y'igihugu mw'ijoro Eh, nko kuri televiziyo y'igihugu yo yo mu makuru y'igiswahili amaze gucaho eh, nta n'ijambo ryiwe bashikirije abantu bari biteze ko baza kumubona ahantu yari Eh, twebwe aho twagenda eh, barigiye kumwakira ariko araza ntitwashoboye kumubona nk'uko twari tubimenyereye tubona umukuru w'igihugu ashitse abantu bari bamwiteze aja hejuru akavuga ari hejuru mu modoka eh, za modoka ziba zuguruye hejuru akaramutsa abanyagihugu aho jewe namufatiye eh, nti- nti- ntiyabonetse abantu bakabaza ati mbiga reka ataramukije abanyagihugu sinzi rero ko imbere yo gushika aho yaba yabaramukije ubu rero muri televiziyo abantu bari biteze kumubona ariko eh, ntawe babonye mw'iradiyo mugabo yashikirije iryo jambo Eh, ubu rero sinoba ndaronka vy'ukuri eh, ibintu na- na biriya ngo abantu ivyo bashikirije Eh, kimwe gusa nuko ku bijanye eh, n'iyirikwa ry'ubutegetsi ryari ryavuzwe umushikiranganji w'umutekano eh, yamenyesheje eh, abantu ngo bapfuye umu- nako oh, umukuru w'ibintu bikuru vya gisirikare yamenyesheje abitavye imana muri izo ngo- mu ngwano zabereye kuri radiyo na televiziyo z'igihugu ejo eh, ni ukuvuga ngo abasoda cumi na babiri nibo bapfuye abandi mirongo itatu na batanu barakomereka ngo abashika mirongo ine nabo barishikanye abafashwe nabo uyu munsi ni- n'abantu icenda n'abasirikare icenda ariko ngo ku- aho ni ku ruhande rw'abari bateye ariko ku ruhande rwa leta hoho ntibiramenyekana bakomeretse abasoda bane gusa Okay. mwavuze vyamenyekanye mwavuze ikibazo gi- hakomeretse abasirikare bane ariko ngo gatoya gusa mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko yashikirije ijambo mwari muzi abanyagihugu bari biteze ko bamubona kuri televiziyo ntibamubonye kuri televiziyo eka ntiyabonetse cyane rwose nka kurya byari byitezwe abantu bavuga iki kuri ibyo bintu byose
abantu bamwe bariyumvira bamwe baremera yuko yaje bakavuga ati umukuru w'igihugu ari bujumbura no mwiradiyo uko babivuze muga abandi bakibaza bati mbega none ko tutamubonye eh, tutamubonye eh, kubera iki atavuye mu modoka mbega izo modoka ntizari zigaragara abantu biyumvira ibintu byinshi mbega izo modoka ntizari zigaragara ntizarimwo abandi bantu bakatubesha ngo ni umukuru w'igihugu abandi bakavuga bati by'ukuri ni umukuru w'igihugu yashitse eh, urabona ko guhirika ubutegetsi bitashobotse urumva abantu biyumvira byinshi bivanye na cyane cyane n'aho mumwe wese ahengamiye ku byo eh, navuga ku byumviro byo bya politike canke no- n'uko amukunda Ah, nk'abari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu bamwiyumvamwo bavuga bati yaje yaje intsinzi yabaye inkona yatsinze abatari ku ruhande rwiwe nabo bavuga bati bashobora no kuba batubeshe akaba ari umukino wa politiki ugasanga umukuru w'igihugu ntiyaje by'ukuri bagafatirana cyane cyane ko ejo uw'inyamitwe yari yavuze yuko yaje ariko bakabona uyu munsi ari haje bagafatira kandi ko kuva mu gitondo bari biteze ko aza gushikiriza ijambo kuva isaa zine ntiyabishikiriza icyo gihe nyine gusa baryumvise ego turasubira kugutera kamota bita na wewe uhave uturindira mu kanya tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko tubivuze amakuru atangazwa avuga ko perezida pierre nkurunziza yashitse mu burundi abanyapolitiki batari bake bavuga ibintu bitandukanye ku byashitse mu burundi twabajije umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ah, ikintu avuga kuri kudeta yabaye i- hanyuma ntiyashika ku mugambi wishinze mu Burundi abantu benshi barazi ko kenshi na kenshi iyo amakudeta abaye ayo makudeta yarashika ku mugambi wo gutembagaza umutegetsi ari ku butegetsi mbega twaraganira na eh, umushingantahe Nyabenda Pascal araheza aratubwira ico yibaza ku byashitse mu minsi ejo no mu minsi iri imbere yaho igihe hategurwa kudeta
ego murakoze kuba mumpaye aka kanya kugira ngo ndababwire icyo niyumvira ku byaraye bishitse novuga nti twaguye mu gahundwe mu mugambo sendefitede kumva ko muri iki gihe tugezemwo n'intambwe tugeze ko mu burundi hariho abantu baciyumvira yuko boshika ku butegetsi biciye mu bya kudeta twaguye mu gahundwe eh, ariko kandi ntibyanadutangaje Tu- twari tumaze iminsi tubona ingene eh, abanyepolitike bamwe bamwe bigenza ingene abanyepolitike batagira imigambi babwira abenegihugu bigenza ingene bahamagarira abantu kugumuka guturira abantu konona ibintu by'abantu ibyo rero twarabona neza yuko hariho abantu bariko barata inzira ya demokarasi nicyo gituma eh, ndakubwiye nti eh, byaradutangaje mugabo kandi eh, bika- bigasa n'ibitwereka yuko ariyo nzira bariko baragana igihe bakora ivyo bintu mu nshingantahe pascal hari ikibazo babaje- abashingantahe umu- umwe mu batwumviriza yabajije imbere y'uko mushika ariko n'ikibazo namwe mwari mukwiye kwishyura ikibazo kisa n'ikivuga ko akajagari kabaye mu rundi muri iyi minsi hari kudeta ariko iravugwa abantu bapfuye eka ibintu byononekaye amaradiyo yaturiwe ninde azobazwa ico kibazo ninde azokwishura ico kibazo ibyo nibaza ko mu kajagari kabaye mu bintu byaturiwe uwa mbere azobibazwa ni umuntu yitwa ninahazwe pacifique kubera ko niwe yagumye ahamagarira abantu guturira niwe yagumye ahamagarira abantu kugumuka nibaza ko uwa mbere azobibazwa ari we hariho rero n'abandi bakorana n'abandi banyepolitiki bagiye barashikiriza amajambo ku maradiyo yo guturira ibyo rero nibaza ko umushikirizamanza eh, wa repubulika ah, yashyizeho umugwi uriko urabikora noneho eh, n'abagiye barononerwa ibintu bagenda barashikiriza baritwara muri uwo mugwi ubwo rero hariho ibiriko biratororokanywa amajwi y'abagiye barahamagarira abantu guturira ariho ibyo byose bizokwegeranywa hanyuma babikoze bashike imbere y'ubutungane babibazwe ikindi kibazo cavuzwe mutarashika mushingantahe nyabenda pascal ni ikibazo cerekeye cane cane uburyo bwo guhindura intwaro Ah, abashingantahe turi kumwe bagize ico bavuga ku vyerekeye iyo kudeta mbega uburyo mubona ushemeye bwo kugira ngo eh, eka ubutegetsi buhinduke haba kubera abanyagihugu batabushaka canke bagiye mu matora uburyo mubona mwebwe bwiza n'ubu akanya gatoya cane rwose ndafise ikibazo mwishura mwese Ikiba- ikibazo sindagitahuye neza twebwe twahisemwo inzira ya demokarasi none ubundi buryo babona bwo guhindura ubutegetsi ubundi buryo babona bwo kwanka ubutegetsi udashaka n'ubuhe nta bundi buryo buhari ni uko tujya mu matora hanyuma mu isanduku ba bandi batifuza iyo ntwaro cyangwa batifuza uwo muntu bagaheza bakamuhakanira bagatora uwo bifuza nibwo buryo bwonyene buhari ariko abantu baciyumvira yuko bashobora kuja ku maradiyo bakavuga ngo turakubise mbega iyo abarundi nk'ejo igihe bavuga ngo turagiye ku iradiyo bakavuga ngo barakubise kudeta Eh, iyo abarundi bamarana nk'ubu mubona igihugu kiba kigeze hehe iyo aba abarundi dushimira cyane kuri uno munota batari bamaze kugera ku rugero rw'aho bavuga bati ibyo by'abantu bavugira ku maradiyo turabihaze ntabyo dukeneye Ego me- iyo aba abarundi batabona icyiza cyo kubana mubona tuba tugeze murabo- murabo- ntimubona ko hariyo abantu novuga nti reka ndabivuge mbere no mu rurimi rw'igifaransa iresponsable abantu baja ku iradiyo ngo turafashe ubutegetsi bakagumura
urakoze pascal nyabenda ubu naho dutega amatwi umushinga pacifique nazwe arongoye ishyirahamwe fokode kandi ari we yatunganije imyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya perezida pierre nkurunziza kino hagarara cyane bye kuri ku bijyanye na kudeta ku gushoboka kwayo no kudashoboka kwayo ikintu gihambaye ni ibibazo abanyagihugu b'uburundi barimo muri kano kanya niko nko mu mashyirahamwe yigenga twebwe gisanzwe ubundi bene iby'amakudeta atabyo tuba dushyigikiye muri demokarasi ntibyemewe ko abantu bafata ubutegetsi ku nguvu gusa hariho ikintu iyi kudeta novuga yo yari se yisangije ni uko kuva aho abanyagihugu bagiriye mu myerekano biyamiriza ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza habonetse ibintu by'ubugandagura cyane abanyagihugu murazi ko twari tumaze kubura abanyagihugu bashika mirongo ibiri mbere ku munsi wa gatatu imbere gatoya y'uko niyo kudeta inavugwa hageze aho nk'abanyagihugu bo ku musaga baterwa amagrenade ikesha amagrenade rero najya yica atari ya magrenade y'ivyuka muri icyo gihe ikibazo cyonyine twe twari dufite twagira tuti mbega ninde azokingira abanyagihugu mbega ninde yimirije gutabara abanyagihugu abo basirikare rero batabaza bashimika kuri icyo nyine cyo gutabara abanyagihugu bariko baricwa banavuga iby'uko bashaka gutunganya ikiganiro ku bibazo biri mu gihugu kugira ngo bisohoke muri iki kibazo cy'ikiringo cya gatatu cya nkurunziza mu nyuma yo bikurikirwa n'abanyagihugu benshi cyane bagiye kubigana mu gisagara cya bujumbura kuko ku mutima wo bumva baruhutse bumva babohowe bumva abasirikare babaziye nk'urukiza ikintu ingene birabye kabaye akanya kadasanzwe mu buzima bw'uburundi aho abahutu n'abatutsi ubona bari kumwe mu butandukane bwabo bwose basaba ikintu kimwe banezerezwa n'ikintu kimwe n'umubabaro bakagira umubabaro umwe igihe ejo bari babonye ibyo kudeta bigiye gupfa muvuze ikibazo gihambaye cyane rwose aho abanyagihugu basanzwe abasivile bagandagurwa bakagandagurwa bateye amagrenade barashwe insoro zica eka baturiwe ubwo bunyamaswa mu barundi ikintu cobuheza ni ikihe amakungu yose aratangara abona ko umuntu ashobora kwicwa azizwa ko ari mu myerekano canke mudafite ivyiyumviro bimwe aho je mvuga ku mpande zose ico kibazo mu burundi cova mu mitwe y'abarundi gute nibaza ko hariho ibintu twari dusa n'abarengeye urabye igihe tuvuye mu ntambara hari ibintu abarundi bari bararengeye ariko ikibabaje ni ubutegetsi buri kuburagarukana ibyo bintu ubu nyine mu mpera murazi yuko imbere y'uko dushikamo ngaha guhera nko mu bihumbi bibiri na cumi tuvura amatora y'ibihumbi bibiri na cumi hadutse ibintu by'abantu bicwa bagatabwa mu nzuzi abantu bakabaca imitwe ukumva igihimba kimwe cyatawe nk'ahantu ku musozi ikindi gihimba bakagisanga nk'ahantu mu kazu ka sugumwe twarabonye ibintu by'akamaramaza twari twibaza ko ari ibintu byaheze mu gihugu ubu rero uko kuva icyo gihe gushyika ubu hagumye hariho ako gatima aho abantu bashyirwa mu bwoba cyane cyane bikajya kugira ngo abantu bagire ubwoba bagire bati nkahirahira nkavuga nkahirahira nkavuga igidasa n'icyo umutegetsi ashaka nzuhava mererwa kuriya nico cyabyaye ibyo bintu muri kino gihe muri iki gihe mushana pacifique manirakiza ivyo bintu byose tuvuze vyabaye inzira mubona yoshikana uburundi ku mahoro arama niyihe hariho abantu bavuga ko amatora yokwigizwa inyuma hariho abantu bavuga ko yokwigizwa inyuma iminsi mikeyi cane gose ngo kuko hoba hari abadashaka amatora bakavyitwaza inzira mubona nyakuri niyihe yoshikana uburundi mu mahoro arama ikintu cyo kiboneka kugira aya matora azagende neza ni uko hatangura ikinyera turiko turavuga cy'uko petero nkurunziza yemanga ikese ko adashobora kwitoza mu matora twimirije iki ni kirakomeye rwose kuko umuzi w'ingorane zose z'aya matora urahagaze kuri ibyo bintu aramutse yishyiramo ko ategereza gutwara uburundi kandi ni uko aza gushyiraho umugwi uhagarikira amatora bose bataba ariko baremera ni uko mu ntara hose ashyiraho ibintu atariko baremera ni uko ibintu bitunganywa ukuntu bamwe bataronka umwidegemvyo wose bagiye kwiyamamaza urebe birakenewe ko banza agasokora akayivuga ikesi ko bivuyemwo hanyuma abantu bakaca abarundi bakicaramo bakavugana ingene amatora yogenda neza urakoze pacifique ni ninahazwe abategetsi batari bake barabandanya kuvuga ku vyerekeye iyo kudeta mu Burundi yateshejwe twaganiye kandi na president de Mission Ndayizeye yigeze kurongora Burundi nawe nyene aradusigurira ukuntu yumva isiguraha ibyashitse mu rundi muri iyi minsi
ubwa mbere jya mfata ibintu bibiri icya mbere ni uko abanyagihugu bari bamaze iminsi bakora imyerekano bagaragaza ukugene batemera kwibwirizwa nshingiro n'amasezerano n'iyiharusha ahonyogwa kandi kwiyamiriza n'ikiringo cya gatatu umukuru w'igihugu ashaka kwitoza icyo ibyo barabigaragaje n'ujya munsi hari imibonano hagati y'abakuru b'ibihugu byo muri aka karere naho nyine bari ko bariyerekana kandi bari baje ku bwinshi icya kabiri cyabaye ni ijya kudeta bagerageje gukora dukurikije ibyo batubwira yaza ivuga iti na twebwe ntitwemera ibyo biri ko biraba guhonyanga ayo masezerano y'arusha ariko nyine yagiye mu bintu by'ingufu icyagiye kugaragara nyine ni uko ukuntu byaje byaje bisa n'ibigomba guhagarika imyerekano yari kwiraba kandi atari cyo kimwe icyo ni cya kabiri mvuga yuko ari ibintu bibiri bidasa kubera iki kubera ko uri kurumviriza abanyagihugu ukanakurikira usanga abantu benshi byabaye nk'ibibatunguye kuko batari babizi yewe rero ndabifata kubiri kubera iki kuko amategeko agenga uburundi ntiyemera kudeta kandi demokarasi yacu ntiyemera amakudeta uretse ko ni ukuvuga mu gihe abanyagihugu bashavuye ibyo twarabimenye igihe abanyagihugu bashavuye igihe abanyagihugu bashavuye kudeta iremewe oya rwose njyewe ndabivuga ka buntu kuko warabonye ko abantu baciye bajya mu ibarabara bagasa n'abaruhutse njyewe niyo niyo nsiguro ndabiha mwavuze mwavuze abanyagihugu bagiye mu ibarabara hari abashingantahe baduhaye ikiganiro mu kanya gatoya bakaba bavuga ko abagiye mu ibarabara bari abanyagihugu bo mu makomine amwe amwe y'ubujumbura mu gihe ayandi makomine arenga ijana mu gihugu atari mu myigaragambyo atari mu myerekano aho muhavuga ko iki turazi yuko amaradiyo mu gihugu yahagaritswe ajya amaradiyo yigenga ni ukuvuga rero yuko abanyagihugu ntibazi ibiri ko biraba ahandi nta ni n'aba batanga amategeko bagira bati abantu ntibajye mu ibarabara bati ibyo ntibibashikira ibyo birazwi nicyo gituma jewe mvuga nti mu ncamake abanyagihugu bari hagati mu gihugu ntibamenya ibiriko birabibujumbura kandi ndazi ko nabo nyene batabyishimira kandi nta- nta n'uwo bishimira kuko abanyagihugu bafite uburenganzira bwo kumenya ibiriko biraba hirya no hino niho bohitamwo mu buryo mu buryo bugaragara icyo ni icya mbere icya kabiri ntawuvuga ngo yose ngo niko ameze kuko twarumvise yuko hirya no hino hariho amakomine yagiye mu myiyerekano hariho n'amaprovensi yashatse kubikora biranga ariko igikuru kuri jewe si icyo ni ukuvuga yuko aribwo buhizi ubuhizi ni uko abarundi twoja hamwe tukumvikana E, ico kibazo cyo Rero, kumvikana ni ikibazo gihambaye cyane ndamutse- rwose perezida Domitien Ndayizeye nashaka mutubwire muri iki gihe habaye intureka mu Burundi abarundi eka batari bake bahasize ubuzima ibintu vyononekaye inzira mubona nk'uko mubivuze y'ukumvikana inzira yofatwa muri iki gihe kugira ngo uburundi buronke agahengwe abarundi batekanirwe n'inkiye burya inzira ni imwe frederic sindakubesha uti kubera iki amasezerano y'arusha twasinye ara- arerekana neza ingene uburundi bugomba gutwarwa ntamvo n'imwe jewe mbona igomba gutuma abanyagihugu bajanamwe mu gihe ayo masezerano ariko araja mu ngiro ukuri kwamye kandi nibaza yuko twararonse akanya ko kubivuga abanyagihugu nico bifuza baja mu ibarabara nico bifuza ni ukuvuga rero yuko ubu aho ibintu bigeze aho ibintu bigeze abanyagihugu bari hahandi ibyo by'amakudete ntacyo byaje bibongera na gatoya kira noneho n'igihe bariko barakora iyo myiyerekano n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza niho yari ari ku buryo kugeza ubu ntacyo byagomba guhindura na gitoya byongeye niyo uri kuraraba ibintu uko bimeze abanyagihugu baracyari hahandi n'ubushake buracyari bwa bundi ku buryo ntawe ushobora kwemeza ngo byaraheze kuko ubu- ubu iyo uri kuraraba usanga ibyo bya kudeta nibyo byaciye biza imbere y'ibyifuzo abanyagihugu bari ko baragaragaza mu ibarabara kandi ibyo byifuzo bagaragaza ni nabyo bikuru icyo abanyagihugu bari ko barasaba mu ibarabara bisa n'ibigiye kubija hejuru kandi icyo abanyagihugu bari ko barasaba aricyo cari gikuru mu ncamake rero mvuga nti kudeta yaje isa n'ishaka niyo ishaka kuzimanganya ibyo abanyagihugu basaba ariko jewe nibaza yuko uri kuraraba m- imbere iyo turiko turaja ntushobora kuvuga ngo biraheze kuko icyo kibazo kikiri mu ibarabara kikiri mu banyagihugu nk'uko eh, byari bisanzwe
ubu naho dukubitire mu rwanda aho mugenzi wacu ah, w'ijwi ry'amerika eric eh, bagira ubusa adufitiye inkuru yerekeye urubanza rwa charles bandora yaciriwe umunyororo w'imyaka mirongo itatu eric byafashe byibura amasaha abiri umucamanza asoma imyanzuro y'urubanza Charles Bandora aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside ni ibyaha uyu mugabo woherejwe n'igihugu cya Norvège mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu akekwaho kuba yarakoreye mu cyahoze ari komine ngenda ari naho yari atuye mbere no mu gihe cya jenoside ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bitandatu bya jenoside n'ibyo kurimbura imbaga nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo iby'ubwumvikane bugamije gukora jenoside muri mirongo cyenda na kane nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi umucamanza avuga ko inama yo kuri zirindwi z'ukwa kane mirongo cyenda na kane bivuga ko yabereye kwa shahere bandura mu gikari ku ruhuha nta gushidikanya ko hagaragayemo ubwumvikane mu gukora jenoside gukora intonde z'abatutsi bagombaga kwicwa ku ruhuha gutanga imodoka ze bwite mu bikorwa by'ubusahuzi gutanga imipanga n'izindi ntwaro za gakondo kuyobora ibitero byahitanye abatutsi bagera kuri magana atanu kuri paruwasi ya ruhuha no gushyiraho amabariyeri yicirwagaho abatutsi byose urukiko ruvuga ko ubuhamya bwabyo butera gushidikanya gukomeye kandi ngo nta bimenyetso simusiga ko bandura yabikoze gusa ruvuga ko kuba yarakoresheje inama iwe mu gikari hakavaho hicwa abatutsi ku ruhuha bikozwe n'abari muri iyo nama bigize kuba icyitso cyo kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu mu byaha bitandatu akurikiranyweho n'ubushinjacyaha yahamwe n'ibyaha bitatu icyaha cy'ubwumvikane mu gukora jenoside kuba icyitso mu kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu no kuba icyitso cy'abakoze jenoside ku mucamanza shahere bandura yagombye guhanishwa igihano cya burundu y'umwihariko ariko kuboherejwe n'inkiko mpuzamahanga amategeko ntaho ateganya icyo gihano umucamanza yavuze kandi ko yakuriyeho uregwa igihano cyo gufungwa burundu kubera imyitwarire yagaragaje no kuba atarigeze akatirwa n'inkiko mu buryo buzwi amuhanisha imyaka mirongo itatu y'igifungo bandura wacishaga amakubi ku mutwe agaragara nk'uwari mu bitekerezo bidashira yahise ahaguruka atanga ubujurire mu magambo bw'igihano akatiwe atishimiye metre bruce bikotwa na mugenzi we metre boniface niyibizi bunganira shahere bandura batangaje ko nabo batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko gusa birinda kugira byinshi bakivugaho igihe cyose bataracukumbura dosiye ikubiyemo imyanzuro y'urubanza abavandimwe buregwa nabo ntibanyuzwe n'imikirize y'urubanza uyu ni murumuna wa shahere bandura none se mwebwe uko mubibonye mubonye byadushimisha mwebwe ngo urukiko ruroroheje ariko se bararoroheje koko wumvaga byagenda bite wowe kuraswa baravuze ko ataruhije urukiko kandi atigeze aba umunyapolitiki ku buryo bwumvikana kubera iki bya bakata imyaka ingana kuriya uko yahamwe n'ibyaha ariko gihamwa n'ibyaha gusa icyiza icyo dushimiye ni uko baravuze ko urukiko yarworohereje kandi ntabwo bagomba gucibwa igihano kingana kuriya imyaka mirongo itatu niba afite mirongo itandatu akaba muri azagira imyaka mirongo icyenda cyangwa ijana ubushinjacyaha bw'u rwanda bwo buvuga ko muri rusange bwanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko icyakora ntibukuraho ko buzakora isesengura ryimbitse bukamenya niba bushobora kujurira bwana ale mukurarinda umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda muri rusange turanyuzwe ariko nk'uko itegeko ribitwemerera tuzasoma nk'uko mumaze kubivuga hari ibyamuvuyeho hari n'ibyamuhamye turebe impamvu bashingiyeho babimuvanaho nidusanga ntabyo kuri ibyo ngibyo harimo ikibazo tujurire nk'uko amategeko abiteganya shakare wandora yahoze ari visi perezida wa mrnd muri komine ngenda mu bugesera ishyaka ryari ku butegetsi mbere no mu gihe cya jenoside aregwa ibyaha bikomeye inkiko gacaca za ruhuha zamugezeho umwera adahari uru ni urubanza rwa mbere rurangiye vuba rutagoranye mu zoherejwe n'amahanga kuburanishirizwa mu rwanda ku byaha bya jenoside mu miburanire ye bandura yakunze kugaragaza kujijinganya avuga ko yize amashuri make abatangabuhamya babiri b'ubushinjacyaha bagombaga gushinja uregwa bamushinjuye bivuye inyuma bavuga ko ubushinjacyaha bwabahatiye kumushinja bubizeza ibitangaza ntibabibona ni ingingo umucamanza avuga ko ibumbatiye ukwivuguruza gukomeye kw'abo batangabuhamya eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric inkuru turonse ivuga ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ban ki moon yavuganye na perezida w'igihugu cya kenya bakaba bumvikanye ko abategetsi bose bo mu ntara bakwiye kuja hamwe bagatora inyishu z'ikibazo cyo mu burundi yatangaje kandi ko afite umugambi wo kuvugana na perezida pierre nkurunziza aha niho turangirije kandi amakuru twateguriye uyu munsi tukaba dushimiye cyane cyane abayakurikiranye bose tuzosubira kubatera akamo ejo mu gitondo kuva isaha cumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mwakoze mugira amahoro n'umunsi mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.